Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kwa kabiri itariki cumi n'icenda y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije mu rwanda abanyagihugu bo mu burengero baridogera ikinwa ry'imodoka rusehaba niha ambulanse mu murenge wa butare na nyakabuye na gikunda mvura bagomba kutuzanamo ibitaro bikuru bakanaduhereza ambulanse nyereka uburyo n'abantu bo mu gasumo wenda nabo baza babyara baruhukiye hafi batiriwe bajya kure uyu ni umunyagihugu wo mu burengero bw'u rwanda avuga ko hakenewe imodoka ruseha baniha bita ambulanse mu rurimi rw'igifaransa ishobora gufasha abanyagihugu gushika kwa muganga mu buryo bwihutirwa iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye iteko ririko ririrwa mu rwanda rigira umuzira wo gukora kugurira mu mahanga no kudandaza ibikoresho vya plasitike canke kamwanya hamwe n'urubanza rw'umumenyesha bakuru yarengutse muri sentare ya nyarugenge mu rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise baramutse frederic tuyahere muri afurika leta ya sudani y'ubumanuko ishikiriza ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatatu izotangura gukata ku mishahara y'abakozi ya buri kwezi amafaranga y'umunsi umwe ku kwezi azokoreshwa mu ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara hagati ya bose rimwe bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera muri icyo gihugu baribaza ingene ibyo bizoshoboka mu gihe benshi mu bakozi ba leta bamaze amezi bataronswa imishahara umushikiranganji wa sudani y'umanuko ajejwe kumenyesha amakuru mikael makuei yatangaje iyo ngingo mu ndwi iheze ijuba yavuze ko izo ntererano zizokurwa ku mishahara y'abakozi zizoherana n'ukwezi kwa gatandatu kandi leta itekanya gutoza imiliyoni mirongo itatu n'umunani z'amadolari y'abanyamerika ayo mafaranga azokoreshwa mu gutanga imyimenyerezo no guha ibikoresho igisirikare gishasha ciyunze no mu bindi bikorwa makueyi yavuze ko leta yiwe yafashe iyo ngingo kuko amakungu atatanze amafaranga yemeye yo guherekeza ishigwa mu ngiro y'amasezerano y'amahoro abafa ubutegetsi bemeranije abapolisi babiri muri misiri barishwe ryo ku munsi wa mbere igihe bari mu ruhigi gukora iterabwoba yahisemo kwiyahura yiturikije ko igisasu hagati mu gisagara ku murwa mukuru Cairo uwo murwanyi nawe nyene yaciye yicwa abandi batatu barakomereka abategetsi bajejwe umutekano bavuga ko uyu murwanyi yariko araronderwa ku gitero ca bombe yakoze ku bapolisi yakoze ku bapolisi i Cairo mu ndwi iheze abapolisi bariko baramukurikirana igihe gisasu yari yambariye ko cyaturika hafi y'umusigiti wa Al Azhar ku murwa mukuru Cairo uwo murwanyi yakekwa gutegura ibitero ku kirindiro c'abapolisi i Cairo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump mu ijambo ryiwe risa n'iryari rigenewe abasirikare ba venezuela yasabye intwaro y'igisosiyaliste ko irangira avuga ko amerika iri ko irarondera ko haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro ariko ngo inzira zose ziruguruwe perezida trump yabishikirije jo ku munsi wa mbere i miami ni muri leta ya florida yasavye abasirikare ba venezuela kwima amatwi amategeko bahabwa na perezida nicolas maduro kandi bemera ikigongwe bahawe n'umukuru w'inama nshingamateka yuan guaido yemewe na amerika hamwe n'ibindi bihugu mirongo itanu nka perezida w'imfatakibanza perezida trump yaragabishije abo basirikare avuga ati naho muzohungira nta nzira muzoronka kandi muzotakaza byose mwibuke yuko indege zitatu z'igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika zuzuye imfashanyo zigenewe venezuela ku munsi wa gatandatu ariho zarwa mu gisagara cya kukuta muri colombia ziyongereye ku matoni y'imfungurwa n'imiti bikirindiriye kujabuka umupaka leta ya venezuela ikaba yarababujije kwinjira perezida wa venezuela nicolas maduro avuga ko izo mfashanyo zidakenewe kandi zitubahirije amategeko mpuzamakungu amakuru kuri amerika nyene umukuru w'inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika nancy pelosi yararongoye umugwi w'abashingamateka mu rugendo mu bubirigi aho yavuze ko agiye kuremesha ibihugu vya buraya bacuritse ko amerika iri kumwe nabo uwo murwi washitse mu bubirigi ku munsi wa mbere inyuma yo kwitaba inama y'umutekano yabariye- yabereye i munich mu budagi yarimo kandi umushikiranganji w'imigenderanire wa amerika n'ayandi makungu mike pompeo hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu mike pence ikimenyeshamakuru candika the washington post ca muri amerika gisigura urwo rugendo rwa perosi mu burayi nk'ukuru- nk'urugendo rwo kuremesha bagenzi mu gihe politike mpuzamakungu hamwe n'ibikorwa vya perezida donald trump vyasize ibihugu bicuditse mu kwibaza aho bihagaze na leta ya amerika y'iki gihe umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu uriko uranka kwishikana ku barwanyi bo muri siriya bashigikiwe na leta z'ubumwe za amerika kandi bariko basaba bariko basaba isohokero ngo bave mu buseruko bwa siriya aho bari bagize icumbi nk'uko vyashikirijwe ejo kuwa mbere n'abategetsi ba gisirikare abarwanyi ba force democratique syrienne fds bo mu bwoko bw'abakurde bafashwe mu mugongo na leta z'ubumwe za amerika bavuga ko umuhari wa- w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wakikujwe mu gace ko mu ntara ya del el zure mu buseruko bwa siriya abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu basabye ko bahungira mu bugaragwa bwo mu gihugu kibanyi ca irake ako kamo nako ntikemewe nk'uko amakuru ijwi rya amerika ryakuye mu barwanyi ba fds avuga
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isameranira iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini inama nshingamateka y'u rwanda ejo ku munsi wa mbere yaremeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko ribuza gukora kugurira mu mahanga hamwe no gucuruza ibikoresho bikozwe muri plastique bikoreshwa inshuro imwe abadepite bakaba basabye leta y'u rwanda gutohoza neza kugira ngo amahinguriro yahora akora ivyo bikoresho nta hombe ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda minisitiri w'ibidukikije mu rwanda niwe basobanurira abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite impamvu y'iri tegeko dr vincent biruta wari uhagarariye guverinoma y'u rwanda yavuze ko ibikoresho bya purasitike bikoreshwa inshuro imwe ari ikibazo ku rwego rw'ibidukikije mu rwanda ndetse no ku isi yose minisitiri vincent biruta yasobanuye ko hatagize igikorwa ngo ibikoresho bya purasitike bigabanywe mu myaka mike iri imbere byagira ingaruka zikomeye ku batuye isi kuko plastique ntabwo zibora izikoreshwa rimwe zigenda ziyongera iyo zijugunywe ntabwo zibora batubwira ko nyinshi zirangirira no mu nyanja kandi bakanatubwira ko hatagize igikorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu mu mazi y'inyanja hazaba harimo plastique zifite uburemere buruta ubw'amafi azaba arimo icyo gihe niyo mpamvu rero ku isi yose hakozwe ingamba zo kugabanya ikoreshwa rya plastique by'umwihariko izi plastique zikoreshwa inshuro imwe gusa mu rwanda itegeko risanzwe rica purasitike ryari rimaze imyaka icumi ribuza icuruzwa ry'amashashi akozwe muri purasitike ariko guverinoma y'u rwanda ivuga ko byaje kugaragara ko hari ubundi bwoko bwa purasitike cyane cyane izikoreshwa rimwe bumaze kuba ikibazo iri tegeko riteganya ko mu gihe rizaba ryatangiye gukoreshwa inganda zisanzwe zikora ibikoresho bikorwa muri purasitike bikoreshwa rimwe gusa zigomba gukurikiza ibiteganywa n'iri tegeko mu gihe kitarenze imyaka ibiri uhereye ku munsi iri tegeko rizatangarizwa mu igazeti ya leta abadepite bagasanga imyaka ibiri ari mike kugira ngo inganda zari zisanzwe zikora ibikoresho muri purasitike zibe zarangije kubigurisha cyangwa se zahinduye indi mishinga wenda nko ku nganda zaba ziri mu gihugu umuntu mushya wakoze bizinesi purani akayandikishwa muri rdb banki ikamuha umwenda ahereye kuri izo porodagiti zizaba zikumirwa n'iri tegeko nubwo twavuga umwaka umwe cyangwa ibiri niba rwaye ari uruganda rwagomba kuzishyura mu myaka nk'icumi twaba twiteguye kuzabishyura ayo mafaranga kuko wasanga hari abafashe amadeni y'imyaka icumi kugira ngo umucuruzi abashe ku- eh, kunguka mu nganda nibura y'imyaka icumi wajya kureba ugasanga badu- dutanze imyaka ibiri aho ngaho se bizagenda gute hari bimwe mu bikoresho bya plastique bikoreshwa inshuro imwe nagiriye impungenge urugero natanga nk'amacupa ya serumu kwa muganga tuzi ko ari amacupa yo harimo serumu bajombamo agashinge ukabona ko ari ibintu aporopriye no kwa muganga hari ibintu byateganijwe kugira ngo babashe gusimbura amacupa nk'ariya afite akamaro minisitiri w'ibidukikije mu rwanda asobanura ko abarebwa n'iri tegeko babaganirije ariko batazategereza ko buri wese yabanza kunguka ngo iri tegeko ribone kujyaho twateganyije imyaka ibiri kugira ngo ziriya nganda zitegure kugenda eh, ziva muri iriya bizinesi ariko nanone ntabwo twajya gukora itegeko rigamije kurengera ibidukikije ngo tugendere kuri bizinesi purani cyangwa se ku gihe uwafashe ideni azarirangiza ahubwo itegeko ryabaho noneho n'abo rireba tukabateguza bagatangira kwitegura nyine uburyo bwo kwitegura ni bwinshi gatanze urugero ariko n'izo mashini zishobora no kugurishwa zikajya mu bihugu bikemewe gukora bene biriya ariko utegereje ko buri wese yabanza kwishyura akabanza no kunguka aka- akarangiza ntabwo ngira ngo ntabwo twagera ku cyo twaba tugambiriye kijyanye no kurengera ibidukikije iri tegeko riteganyiriza ibihano umuntu ukora ibikoresho bikozwe muri purasitike bikoreshwa inshuro imwe uzarenga kuri iri tegeko bivuga ko azahanishwa gufungirwa ibikorwa kwamburwa ibyo bikoresho no kwishyura ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana na miliyoni icumi mu mafaranga y'u rwanda umuntu kandi utumiza mu mahanga ibikoresho bikozwe muri purasitike bikoreshwa inshuro imwe wazahanishwa kwishyura ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana n'inshuro cumi z'agaciro k'ibyo bikoresho azaba yatumije naho umuntu uzafatwa acuruza ibi bikoresho azahanishwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana n'amafaranga y'u rwanda ibihumbi magana atatu kandi ibyo bikoresho abyamburwe ikibazo kikibazwa ubu ni ukumenya niba ku isoko ryo mu rwanda hazaboneka ibizasimbura ibyo bikoresho byari bisanzwe byifashishwa na benshi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
sentare yisumbuye ya nyarugengeri i kigali mu rwanda yaburanishije urubanza rwungurujwe rw'umumenyeshamakuru focus ndayizera asaba gufungurwa by'agateganyo igihe urubanza rutararangira kuburanishwa mu mizi ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ubutabera bw'u rwanda ku isonga buramurigana n'abandi bantu cumi n'umwe ku byaha bifitanye isano n'iterabwoba icyakora mu bujurire yari kumwe na bwana eliakimu porokimu karangwa gusa bareganwa abunganira mu mategeko umunyamakuru focus ndayizera babwiye umucamanza ko zimwe mu mpamvu zabateye kujurira icyemezo kimufunga by'agateganyo ari uko impungenge ubushinjacyaha bwari bumufiteho ko yasibanganya ibimenyetso aramutse arekuwe zitakiriho kuko ngo yafashije ubutabera anavuga ko igihe bamukenerera ari hanze yaboneka bavuze ko kuva yafungwa nta nkurikizi zo kuba umutekano warahungabanya bifitanye isano n'iby'ubutabera bumurega kandi ko n'igihe yaramuka ageze hanze nawe nta nkurikizi byamugeraho kuko ntawe bafitanye ikibazo bavuze ko amategeko atumura ko ari ihame kuregwa yakurikiranwa ari hanze ku byaha byose mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi kandi ko n'urukiko rubifitiye ububasha bwo kumurekura basanga kumurekura akaburana ari hanze ntacyo byahungabanya ku mutekano wa rubanda kuko ibyangombwa bye byafatiriwe nicyo kimwe n'umwunganizi wa bwana karangwa eliakimu porokimu nawe yavuze ko ntawe ushobora gufungwa mbere y'urubanza nk'uko amategeko abiteganya agasanga impamvu urukiko rwa mbere rwashingiyeho mu kumufunga atari zo agasaba kuzisuzuma ndetse n'agaciro zifite ubushinjacyaha bwafashe umwanya bugira icyo buvuga kuri ubu bujurire buhereye ku munyamakuru focus ndayizera bwavuze ko nubwo ari ihame kuregwa yakurikiranwa yidegembya bumukurikiranyeho ibyaha by'ubugome byo guhungabanya umutekano bwavuze ko umugambi mubisha bari bafite wo kugira nabi rubanda bari buwunyuze mu guturitsa ibisasu no gusenya ibikorwa remezo ngo bawucuranaga n'umunyamakuru ugana kasiye nta muhanga bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga uyu bwemeza ko yatorotse ubutabera kandi ko yiyunze n'ihuriro rnc ridacana uwakana ubutegetsi buriho mu rwanda rwanda nta muhanga yareganwaga n'umuhanzi kizito mihigo ku byaha byo gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho umushinjacyaha yavuze ko nta cyizere yagirira umunyamakuru ndayizera ko iyo mikorere atakongera kuyisubiramo maze amusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo kugeza urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi naho karangwa nawe umushinjacyaha mukekaho gufatanya n'abandi bantu benshi barimo focus ndayizera mu gukora ibiturika bizwi nka dinamite bagamije kwangiza ibikorwa remezo no guhitana ubuzima bwa bamwe nawe yamusabiye ko icyemezo kimufunga by'agateganyo cyahamaho abunganira umunyamakuru focus ndayizera bavuga ko umugambi wo gukora icyaha aregwa atari yakawugezeho bavuga ko we na bagenzi be nubwo bari bagiye gushorwa mu byaha banabyemera bitabuza umushinjacyaha kubakurikirana bari hanze bavuze ko focus ndayizera ariwe wafashije ubutabera mu kugaragaza uko hacurwaga uwo mugambi kandi ko kumufungura byazarushaho gufasha ubutabera ubwunganira karangwa we yavuze ko nk'umutekinisiye atigeze amenya uwo mugambi wo gukora dinamite muri cumi na babiri barega umunyamakuru focus ndayizera we yemera ibyaha bamwe muri bagenzi be bakavuga ko batanazi ibyo baregwaho umunyamakuru focus ndayizera yakoreraga ikinyamakuru ingabo cyari icya minisiteri y'ingabo mu rwanda yakoreyeho kandi radiyo y'igihugu mu bihe bitandukanye yakunze gukorana na radiyo mpuzamahanga y'abongereza bbc mu buryo budahoraho nk'umunyamakuru wigenga eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umugambi wa leta mera nk'abandi wo gufasha kuzamura ubuzima bw'imiryango iri kenshi cyane urazingamitswe n'uruzuba rwatse muri komine busoni mu ntara ya kirundo bamwe mu banyagihugu bafashishwa amafaranga muri uyu mugambi ufashwe umugongo n'iyi banki y'isi yose bavuga ko igice kinini cy'ayo mafaranga bayasumisha ibyo bituma imigambi bihaye yo kwikura mu bukene batayishikako nk'uko bavyifuza ni inkuru mumenyesha makuru w'ijuru ry'amerika jean bosco ndarurinze ari mu kirundo mu burundi komine busoni iri mu makomine ane y'intara ya kirundo ariko arangurirwamwo umugambi wa leta wo gukura mu bukene abanyagihugu bari mu ngo zigera ku bihumbi cumi na bibiri muri iyo komine ivugwamwo inzara ku mitumba igera kuri cumi n'ine imwe muri iyo mitumba yaratowe kurangurirwamwo uwo mugambi mu mafaranga ibihumbi mirongo ine y'amarundi iyo miryango ironka uko amezi abiri aheze ahenshi aba yahabwa muri iyo komine ya busoni bihaye ihangiro yo kubakiranira uburaro bwiza twaciye tugira umugambi yuko tugira ikintu akantu kwishyirahamwe ko kwiyungunganiriza hamwe hanyuma turonse amahera kubera ari makeya umuntu tugaca tumusondera ibihumbi icumi icumi tukaba turi nk'abantu cumi hanyuma agaca agira umugambi wo kurangura kugira arondere kugura amabati kugira turonke uburaro bwiza burya twagiye mu ishyirahamwe ryo kuza turahanahana ibihumbi icumi kugira ngo turabe ko ingene twoshika ku iterambere nanjye uraba ijya nzumbamo ngwijyana nashaka nanjye nk'ubushikiriwe bampaye nzoce nyene ngura amabati nshire ko hajya bijya vyatsi nice ndabikurako muri imwe mu mitumba ayo mafaranga ntariko arakoreshwa neza mu migambi yo kwikura mu bukene bihaye ahanini akoreshwa mu kwikenura bya buri munsi urabona nyine nk'uko ubona ushobora kubona abana bagiye kuburara hanyuma nyine ugasoma ukagurira dutuza abana hamwe nawe ukigurira twaciye tuyakoresha twiyungayunga turi abantu batanu tujya mu mugambi wo kujya tuyahanahana tugura n'agahuzu udusigaye turadusumisha nta kundi ni uko bimeze no kuri intandaro y'aba byose nk'uko babivuga ni uruzuba n'inzara irukomoka ku aho twari twifuza kugira ngo tuhashike kubera iki kigoyi cy'inzara ntigituma tuhashika neza iyo taba inzara ni ukuri n'ubu inzu mba maze kuyihagarika neza nyine nkabona ati naguze utubati dushasha nayo nashize ko bijya nkabikurako none inzara niyo mbangamyi ya byose kubera turasuma niyo barakusaguye kuca usuma wabona umwana arambaye ubusa ugaca umuguramo agahuzu nawe ugaca wigurira n'akadeni wagakuye ko wakishyuye iyo ritaba nk'iri zuba umuntu aba yarubatse inzu kandi umuntu aba yaraguze twaguze n'intungwa kubera nk'ino kubera dukunze kuba twakigwa n'uruzuba cyane duca twemera tukorora hanyuma umuntu akagura nk'agatungwa izuba ryaka nk'uko ugaca wikora ku gatungwa watunze wari umugambi mwiza nk'ubu hose uba usanga ari umwakaka gusa kugira bagume ku murindi mwiza wo kuva mu bukene abariko barafashwa mu mugambi mera nk'abandi hari ico basaba ikintu twosaba ni uko mwotwongerera amahera hama nimba ari urangura umugambi kabisa tukavuga ati iyi nzu y'amabati cumi n'atanu ndayihagaritse ngaha ninasonza nzopfuma nugare hama ngende gusuma mugabo nzirikana ati inzu yanjye irakomeye cyabura nasagukako ucugura agatungwa umuntu agashire ngaho nyine avuga ati agatungwa nda- ndakabona yuko ndagakuye muri mera nk'abandi imana irakoze ihabwe icyubahiro mutwongerereje tu- mukadutuburira tukaronka ukuntu twagira umugambi ukomeye imeze neza uhagaze ego ni ukuri nk'igikorwa mwakoze imbere y'imana mwatwongerereza mukadutuburira tukaraba ukuntu twoshinga umugambi ukomeye koko Mm.
natwe tugatera imbere nk'abandi nyabenda mikaheli umuhuzabikorwa w'umugambi mera nk'abandi ku rwego rw'igihugu avuga ko ibyo abo banyagihugu basaba bitahuritse yamara amenyesha ko bitoroshe kuja mu ngiro muri ino minsi ya vuba asigura ko umugambi ucigwa hari mu bihe bisanzwe nyabenda abandanya avuga ko bisaba kubisigurira abatanze uburyo ari navyo bagiye gukora gushika ubu umugambi mera nk'abandi uri kurangurirwa mu ntara zine z'igihugu arizo kirundo gitega ruyigi na karusi imiryango ikinye cyane iharurwa ku bihumbi mirongo ine n'umunani akaba ariyo umugambi utegekanya gukura mu bukene ikamera nk'abandi mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
hari abanyagihugu mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda bakora urugendo rw'amasaha arenga atandatu kugira ngo babone ababavura ku rwego rw'ibitaro bavuga ko bahura n'ingorane nyinshi zirimwo n'imfu za bamwe kubera guteba gushika kwa muganga umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yaraganiye nabo maze adutegurira inkuru abo ni abatuye mu mirenge ya butare na bweye yombi hana imbibi n'uburundi ku gice cy'uburengerazuba bw'u rwanda nubwo muri iyo mirenge yombi hasanzwe hari ibigo nderabuzima ibihari zimwe muri serivisi z'ubuvuzi bidashobora gutanga bigasaba rero ko abo bazikeneye boherezwa ku bitaro bya mibirizi ndetse n'ibya gihundwe biri mu birometero biri hagati ya mirongo inani n'ijana uvuye aho batuye ni mu mihanda itagendwa n'imodoka zitwara abagenzi ku buryo bisaba amikoro agoranye kuboneka kuri abo baturage uwateze kugenda no kugaruka amaki agera muri cumi na kimwe kuko ababyeyi batwite iyo bagiye kunyura mu byuma kugenda no kukugarura bakugarura ibihumbi cumi na bine umubyeyi utwite wese iyo agiye ku gipimo cya mbere cyangwa icya gatatu ni ngombwa ku buryo bamwohereza mu bitaro bya mibirizi akarinda kujya guca mu byuma nko mu murenge wa butareho bitewe n'uko nta modoka itwara abarwayi ikigo nderabuzima cyaho gifite kugira ngo abarembye bagezwe ku bitaro biragorana ku buryo hari n'aho bisaba gukora urwo rugendo rwose bahetse mu ngobyi za kinyarwanda twabona bikomeye ati nimugende imibiri ubwo tugafata ingobyi tugaheka twagera imibirizi muhagenda igihe kingana iki
urumva nyine twebwe turi abagabo tuba twagowe ni amasaha menshi atanu ararenga turajya ino ubwo tukagenda rwose twasize imigisha hano ku rutugu hari hari n'abaza bagwa- bagwayo tumaze kubagezayo bagerayo yananiwe yabuze ubutabagwa hageze tuba twarabyigiye ngo tuhamye ukuntu dutabara umuntu ibyo byaba bibaye gutyo ukabona umurwayi araharembeye hari n'umwana w'umusore uheruka gupfa kubera ambiransi yabuze biratinda ku bagize amahirwe bakagera kwa muganga bagihumeka nabo kugezwaho ingemwe y'ifunguro n'abo basize imuhira ni ingorabahizi ngewe nta muntu wigeze angeraho ari n'umutware wanjye ntago yangezeho kurya kwanjye nari ntunzwe n'ibitaro ntunzwe n'abarabagira impuhwe bagenda bagemurira abantu batagira abantu babagemurira nta muntu wundi wakugeraho kereka nk'abantu nyine muri kumwe muri sare bakaba bavuga ati uriya muntu ni uwa kure reka tumuhereze ku biryo cyangwa wenda hakaza nk'umuganga uvuga ati ese hano harimo abantu batagemuriwe yaba atuye hafi akaba yateka nyine akakuzanira ku biryo inzara yagutsindaye mbese atari abana nk'abasaza ntibagera imibiri zibagemuye tugemurwa n'urubyiruko ni urukundo rukomeye kugira ngo ubone abantu bagusura bakuzaniye ingeme imibirizi abo rero bagasaba ubutegetsi gukora ibishoboka byose bukabegereza serivisi bakenera aho ku bitaro icya mbere cyakorwa ni uko leta yadufasha tukabona ingobyi y'abarwayi ihora kuri centre de sante ikindi muri aya masantere de sante hari nyabitimbo hari nyakabuye hari mashesha hari za bugarama isiramike haramutswe hegereje posita twakwita ko yaba ariho dogiteri ku buryo umurwayi n'abagize n'icyo kibazo yabona dogiteri atagiye kure mu murenge wa butare na nyakabuye na gikundamvura bagomba kutuzanamo ibitaro bikuru bakanaduhereza ambiransi nyine ku buryo n'abantu bo mu gasumo wenda nabo baza babyara ba- baruhuke hafi batiriwe bajya kure ku butegetsi bwite bw'akarere ka rusizi nubwo buvuga ko ikibazo cy'aba baturage gikomeza kwigwaho byumvikana ko umuti wacyo utari vuba aha cyane cyane kuri iki cyo kwegerezwa serivisi za dogiteri mu mavuriro abari hafi mu ijwi rya bwana emmanuel nsigaye umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage muri ako karere biracyakorerwa ubuvugizi hari ubuvugizi turi gukora kuri minisiteri y'ubuzima ko kibuze mu kigo nderabuzima cya bweyeye hari serivisi zimwe na zimwe z'abaganga zahatangirwa hari icyo bakunze ku- kwita centre de santé medicalize twashakaga no gushyira eh, indi mu gice cya nyakabuye ariko ntibyabashije gukunda ariko n'ubundi ni ubuvugizi tugikora ku buryo eh, biramutse bikemutse byadufasha kwita kuko ku buzima bw'abaturage ariko mu gihe bitarakunda turi kwita ku kibazo cy'ibikorwa remezo nk'imihanda ijya muri kiriya gice kugira ngo cyibuze n'uhawe ambilanse abashe kwihuta abashe kugezwa kwa muganga bidatinze cyane bidatwaye urugendo nk'urwo eh, byatwaraga uretse ikibazo cyo kutagira ibitaro hafi aba baturage bo mu mirenge ya bweyeye na butare bafite n'ibigo nderabuzima bitanga serivisi zoroheje z'ubuvuzi ubwabyo biracyari bike muri iki gice kandi biranagaragaza ibibazo by'abakozi bake inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari gahunda yo kubaka amavuriro mato mato yo ku rwego rw'utugari mu gihe ibyo bitarakorwa rero bikumvikana ko abahatuye bagikomeje kuhagorerwa demistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwese mukunzi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.